dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo hano i washington dc ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye etienne karekezi muri leta zunze ubumwe za amerika perezida watowe mu itora rusange yo kuwa kabiri tariki ya munani ukwezi kwa cumi na kumwe n'uyu mwaka ejo bundi donald trump yatsinze ku majwi agera kuri magana mirongo icyenda dukurikije imibare ya nyuma imaze gutangazwa madamu hillary clinton bari bahanganye ku buryo budasubirwaho yegukanye amajwi magana abiri makumyabiri n'umunani ibi bivuze ko bwana trump yagize ubwiganze mu majwi arenze magana abiri mirongo irindwi ateganijwe kugira ngo umuntu abe yatsindiye amatora hano muri amerika aya majwi ariko tuvuga aha ni uburyo hano muri amerika babarura amajwi y'amatora rusange ni amajwi ashingiye ku rugaga rw'intumwa za rubanda icyo bita koleje elegtorale ni amajwi yavuye muri za leta mirongo itanu n'umujyi wa washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika ku bijyanye n'amajwi y'abantu ku giti cyabo imibare ya nyuma yatangajwe n'inzego zibyemerewe igaragaza ko madamu clinton yagize amajwi y'abaturage menshi cyane gusa amajwi y'itora rya perezida hano muri amerika nk'uko nabivuze mu kanya siko abarwa ariko niko itegeko rigenga itora ribiteganya gusa kugeza na n'ubu ariko hari amajwi menshi atari yabarwa muri leta zimwe na zimwe uretse ko niyo aya majwi yabarurwa ni make cyane ku buryo ntacyo yahindura ku mukandida watsinze mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turasesengura aya matora ku ruhande rumwe duhereye hano muri amerika turavuga na n'umwe mu bantu batoye ndetse n'impuguke mu by'itumanaho muri politiki hano muri amerika ni porofesori jean marie vianney higiro porofesori higiro mbanje kubasuhuza murakomeye uraho etiyeni ikaze kandi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo urakoze cyane namwe murakoze nta gushidikanya ko abatuye imigabane y'isi yose benshi bakurikiye amatora yo muri amerika nk'aho ari amatora yabaye mu bihugu batuyemo hari n'abatubwiye ko batasinziriye ijoro ryose ku mugabane w'uburayi twatumiye muraho murakomeye ni sikiberi musangamfura ndabasuje cyane bwana musangamfura ikaze kandi mu kiganiro cyacu murakoze cyane mboneho kandi no gusuhuza n'abandi bitabiriye kino kiganiro murakoze naho ku mugabane wa afurika twatumiye bonifasi twagira imana ndabasuje bwana bonifasi twagira imana namwe muri umunyapolitiki mukomere cyane ndi umunyapolitiki nkandi umuyobozi wungirije wa efudu y'ishyaka rya efudu inkingi rikorera mu rwanda ritaremerwa n'amategeko namwe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi noneho reka mbahereho porofesori jean marie vianney higiro aya matora mwakurikiranye kuva abakandida benshi mu mashyaka yombi n'abatari mu mashyaka batangaza ko baziyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu matora yabaye ejo bundi mwe insinzi ya perezida watowe donald trump mwayakiye mute hano muri amerika insinzi ya donald trump urebye abantu ntabwo bari biteguye ko iba abantu bari biteguye ko madamu hillary clinton aba ari utsinda nk'uko ibigo by'iperereza byabitangazaga nk'uko n'abanyapolitike bamwe mu barepubulikani n'abandi b'abademokarate babyifuzaga ariko ntabwo ariko byagenze ahubwo wasanze donald trump we yarashoboye kugeza ku baturage amagambo aba agera ku mutima wabo avuga ibibazo byabo asobanura ibibazo byabo nk'uko bimeze uzi ko muri ibi bihe turimo ibi bigo by'ubucuruzi byatangiye kujyana ibigo bikora ibicuruzwa mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu bikennye noneho bakabigarura inaha muri amerika kubicuruza abaturage rero benshi babuze akazi bararakaye hakiyongeraho n'uko hari abimukira bazino bagafata akazi batabidakurikije n'amategeko noneho bo bakemera no guhembwa makeya ubwo rero ni ukuvuga ko abaturage kavukire ba hano babura akazi abo rero bararakaye cyane aho niho wabona ko trump yashoboye kugeza ibitekerezo bye avuga ati ibyo bintu ntabwo bigomba kubaho ngewe ije kubihindura hanyuma baramwumva nawe arabumva baramutora nuko byagenze ku mugabane w'uburayi ibihugu byinshi bifite ingamba za demokarasi ni ukuvuga ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi buhagarariye abaturage bidatandukanye cyane na hano muri amerika bwana musangafura aho muri mu gihugu cya finland mwe iri tora nk'umuntu ukomoka mu rwanda mwaryakiye mute abo muvugana baryakiye bate Eh, murakoze kumpa amahirwe yo kugira icyo mvuga muri iki kiganiro ndagira ngo nibutse ko ndi eh, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya politiki nyarwanda ryitwa muvuma nasiyonari nkubiri rikorera mu buhungiro Eh, nkaba mba koko ku mugabane w'uburayi amatora ya donald trump twarayakurikiye cyane ndetse iryo joro ntabwo twasinziriye kubera ko eh, ibinyamakuru byo muri amerika n'ibigo bireba aho abantu babogamiye mu mitekerereze byaratubeshye bitwereka ko donald trump adafite amahirwe yo gutsinda ariko amabarura atangiye tukabona agenda atera intambwe ariko rero nanone nk'umuntu ukomoka mu rwanda iyo ndebye uko byagenze mu by'ukuri eh, amatora aba- abiyamamazaga cyane cyane eh, hillary clinton ndebye ko yiyamamazaga hamwe na trump ubundi we ntabwo ari kumushyigikira iyo mba ndi umuntu utora muri amerika kubera ko uruhare rwa ba clinton mu bibazo by'u rwanda ni uruhare rukomeye cyane Eh, umugabo we eh, bill clinton yategekaga amerika ubwo mu rwanda habaga jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi yategekaga amerika ubwo impunzi z'abanyarwanda zahonyorwaga muri muri- muri mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo eh, mbese zigakorerwa jenoside nazo ubu clinton yayoboraga amerika ubwo mu rwanda mbese hagiye haba amarorerwa anyuranye ndetse hakurikiyeho n'ibindi eh, byaturutse ku bintu byakozwe n'ingabo za fpr inkotanyi eh, zahindutse ingabo za leta y'u rwanda kimwe n'izindi ngabo zo mu karere ibyo bakoze muri kongo hagapfa abaturage za miliyoni ndetse hakaremwa n'imitwe ya politiki yabujije amahoro abantu muri kariya karere ku buryo rero kugira ngo abo ngabo bagaruke kuko mu matora nanjye iyo mbutora nta jwi nari kubaha bityo rero byatumye donald trump aba abaca muri humye arabatsinda Eh, nubwo nawe ibyo yavugaga ari ibintu biteye ubwoba nk'abantu baba mu burayi donald trump ntabwo ari umukandida bashakaga habe na mba kubera yuko ni umuntu mbese uvuga ati imikorere yari muri amerika uko twabanaga n'amahanga mbese ibintu bya demokarasi n'ibindi byose ibihugu binyuranye byubakiyeho twebwe hano ibintu tuzabishyira hasi twongere dutangire bundi bushya mbese turebe ibindi bintu eh, bibereye abanyamerika aho kureba cyane cyane ibijyanye n'uruhare rwa amerika mu isi cyangwa n'uruhare abantu bifuza ko amerika yagira mu isi uruhare rwo guteza imbere za demokarasi uruhare rwo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu turayihangana gato mbanze mbaze na bwana twagira imana uko nk'umunyapolitiki uri mu rwanda uhagarariye ishyaka ritemewe n'amategeko we mwe mwabyakiye mute bwana twagira imana No, natwe mu by'ukuri aya matora twarakurikiranye tukayakurikiranira hafi haba mu kwiyamamaza ndetse n'igihe cy'amatora nk'uko mugenzi wacu abivuze bamwe ni twanaryamye ariko nanone nkatwe tuba mu rwanda ah, cyane cyane ukurikije n'ibibazo tubamo bijyanye n'uko mu rwanda ari ikibazo cyo kuniga demokarasi no kubuza ubwinyagamburira abaturage ndetse rimwe na rimwe no kutita ku bibazo bafite ku buryo usanga abategetsi ntacyo bibabwiye Eh, ku bibazo nyamukuru bihangayikije abaturage baba batoya ah, badafite uruvugiro ah, birengagijwe Eh, mu by'ukuri twari duhangayitse ku bijyanye n'ubufatanye busanzwe buri hagati y'uwo clinton bishingiye no ku mateka y'umugabo we ko baranakoranye bayobora igihugu cya amerika eh, ndetse eh, binavugwa kandi biranagaragara ko barafitanye ubucuti bukomeye eh, n'ubutegetsi bwa kigali ku buryo mu by'ukuri eh, twumvaga kuko kuba abo bantu bongeye basubiye ku- basubira ku butegetsi baka kandi ari inshuti z'agacoka k'ubutegetsi bwa kigali twumvaga ko noneho eh, n'akantu gatoya twapfaga guhindukirezaho kagiye kugira igihugu ko mu by'ukuri ah, hano mu rwanda iyo twumvisha ayo mazina dukurikije n'ukuntu ubutegetsi bwirwa buduhiga butubuza amahwemo butubuza guhumeka buhiga umuntu uwo ari we wese uh, uvuga ati ibi ntibigenda bikwiye gukosoka Ah, tukamutegeza kuko abo ba clinton ah, yaba umugabo we nabo ba- bandi Eh, ari bari mu bakunda gufasha buno butegetsi kugira ngo bu- buhonyore abaturage twumvaga mu by'ukuri duteyemo n'ibintu bikomeye kandi ndibwira ko si natwe abanyapolitiki twabitekereza gusa umuntu wese nibaza uri mu gihugu cy'u rwanda ubona ibibazo bihari mu gihugu ubona akarengane k'abaturage n'ukuntu mu by'ukuri ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga bw'abantu bakomeye bakabaye bahangamira ba- baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakabaye bagira mu kugira ngo ibyo bya demokarasi twumve iyo muri amerika ah, abaturage bafite uburenganzira bwo guhitamo ba- bashaka kubayobora twebwe akaba ari nk'inzozi nta n'uwemerewe no kugira ishyaka ajyamo ah, ku bushake bwe mu- twese duhatirwa kujya mu ishyaka rya efuperi utagiyemo akitwa umwanzi w'igihugu umwanzi wa leta porofesori eh, higiro mumaze imyaka myinshi ni abagera kuri makumyabiri n'arenga mukurikirana politiki y'amerika muri hano imbere mu gihugu munigisha ibijyanye na politiki n'ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru murabona ko nyuma y'uko bitangajwe ko bwana trump eh, yegukanye intsinzi hari abantu batangiye kwirara mu mihanda muri iyi minsi hari n'ibintu byagiye bisenywa ibi ni agashya muri amerika mwavuga cyangwa se ni ibintu umuntu yakwitega mu gihe nk'iki ngiki nk'uko mwabivuze bwana trump yatsinze ntawe ubyiteguye ndetse n'ibyo agiye atangaza mu gihe cyo kwiyamamaza Eh, muri amerika kwigaragambya ni ibintu byemewe n'itegeko nshinga ririya rero mu gihe ushoboye gukurikiza amategeko ntugire ibintu usenya ntugire umuntu uhutaza kwigaragambya biremewe nta gitangaza kirimo cy'uko abaturage bamwe bavuga bati twebwe twamaganye Trump ntabwo tumushaka ariko ibyo ntabwo bizabuza Trump kuzarahira mu kwezi kwa mbere no kuza no kuzayobora igihugu cya amerika ariko nanone ibyo ntibivuga ko Trump atazigera yumva ibyo aba bantu bariho bigaragambya bavuga kuko ni uburyo bwo muri demokarasi bwo kwerekana ko utishimye noneho ubutegetsi bukavuga buti hari abantu batishimye reka nabo twumve ibyabo kuko ubutegetsi bukomoka mu baturage murabizi kuri uyu wa kane nibwo perezida barack obama yakiriye perezida watowe donald trump mu by'ukuri nk'uko trump yabitangaje ubwo yav- yagize ati nari ko tugiye kugira ngo dusuhuzanye gusa tumenyane gatoya b'iminota mike ariko ibiganiro byabo ba- byamaze isaha n'igice irenga bivuga ko baganiye ku bintu byinshi Eh, bamaze kuganira perezida barack obama yatangaje ibyo bavuzeho Well, I just had uh, the opportunity to have an excellent conversation with President elect Trump. Uh, it was wide ranging. We talked about some of the organizational issues uh, in setting up a White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. Uh, and as I said last night, my number one priority in the coming two months is to try to facilitate a transition that ensures our president elect is successful. Uh, and uh, I Ah, muri make perezida barack obama yavuze ko yabonanye na perezida watowe donald trump kugira ngo baganire eh, amubwire muri make uko perezidansi y'amerika ikora uko akazi gateye uko mbese igihugu kiyoborwa nk'umuntu ugiye kwinjira mu ku nshuro ya mbere mu buyobozi bwo hejuru bw'igihugu bwana sikisiberi musangamfura mwe kuba perezida obama yarwanye na trump yaramutumye ati reka tuvugane kiriya kintu mwacyakiye mute mwakibonyemo iki Eh, murakoze cyane kiriya ni ikintu gikomeye cyane cyane cyane yego birumvikana ko ari ngombwa ko bumvikana ku ihererekanyabubasha hagati y'uwatowe n'ucyuye igihe ariko nanone kiriya ni cyiza iyo turebye nko mu rwanda umuntu ufata leta akamara abakuyeho akabica cyangwa akabafunga birumvikana yuko ahantu nk'ari bavuga bati utowe mbese cyangwa ugiye ku butegetsi aganira n'uwari uriho ndetse bikanatangazwa ni ikintu cyiza cyane cyabera isomo n'abantu n'abategetsi bo muri afurika kuko cyane cyane muri afurika ubutegetsi cyane cyane nk'iyo ndebye mu karere nkomokamo k'u rwanda ubutegetsi bwagiye buhererekanywa mu buryo bubi cyane mu buryo bumena amaraso Eh, birumvikana rero ko ikintu nka kiriya muri amerika ari isomo ryiza kuba ucyuye igihe n'utowe baganira kugira ngo bumvikane ku ihererekanyabubasha ni ikintu cyiza cyane nibutsa kandi mwe mukomeje kutwumva ko iyi mukurikira ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro dusangira ijambo mwe bwana twagirimana bonifasi mwe uriya mubonano wa perezida barack obama na perezida watowe donald trump eh, iminsi ibiri gusa nyuma y'uko yemejwe mwayibonye mute Ah, bo, ah, mu by'ukuri ni isomo rikomeye nko ku wa mugani nko ku gihugu abaturage gikomeye cya cya amerika gikataje mu bya demokarasi ukurikije uko ah, ah, perezida barack obama nawe yari nyuma y'umukandida nyine byumvikana w'umudemokarate kuko bari mu ishyaka rimwe nawe ndetse wagiye akoresha amagambo yo kwifuza ko donald trump atatorwa ariko nyamara akimara ku- guhabwa uburenganzira n'abaturage ko ari we ugomba kuyobora amerika bagahita bacisha bugufi akazaho kuganira eh, mbese bigasanga bahindutse nk'abavandimwe nyuma yo kujya impaka eh, no guterana amagambo byaranze kwiyamamaza ariko barangiza ibyo byarangira avuga ati bak- ukabona ko bavuga bati tugiye gushyira hamwe turebe uko two- abaturage bacu bayoborwa uko igihugu cyacu cyagumya gutera imbere uko cyagumya ku- kugindura kikaba igihangange ku isi ni urugero rwiza mu by'ukuri bitandukanye n'uko mu bihugu by'iwacu nk'aha mu rwanda iyo umuntu mutavuga rumwe ku kintu ah, bakwita umwanzi nyamara ahandi mu bamaze gutera imbere eh, ku- kuba abantu bashaka kujya impaka ku kintu batumvikana ku kintu ntabwo bivuze ko ari ubwanzu babo baruzuzanya rero ni urugero rwiza mu by'ukuri bahaye ibihugu nk'ibi byacu mu by'ukuri eh, iyo ntambwe iri kure nk'ukwezi porofesori jean marie vianney higiro mwigisha ibijyanye n'itangazamakuru ndetse na politiki hano muri amerika iyo mureba ku bijyanye no kumvisha mwakomoje gato- mbere gato ku bijyanye n'uburyo bwana trump yumvishije ya- yamenyekare icyo bamwe mu banyamerika bashobora kuba batekereza kubera ko batabigijwe n'ab- n'abanyapolitiki babanje kugira ngo umuntu acengere abantu nka kuriya ku buryo bamukurikira ku buryo burambuye aho yibanda cyane mu bijyanye na politiki cyane kumvisha abayoboke n'abataraboke ko gahunda bagombye kureba cyane kurusha izindi ari izi n'izi bigenda bite hano muri amerika ubundi ukoresha ibinyamakuru eh, noneho ukajya no guhura n'abaturage ugakoresha n'ubuhanga bugezweho muri iki gihe ku byerekeye rero itangazamakuru itangazamakuru ryo muri amerika ryarabogamye kuko ryakoze akazi ko gushyigikira umudemokarate uriya mudamu witwa hilariya clinton nkaho nkaho kugira ngo rikurikirane ibibazo abaturage bafite byo byihase kugenda bivuga nabi uriya mugabo witwa Trump Trump rero nawe yari azi ko eh, intambara arimo ari intambara ikomeye cyane yagiye akoresha uburyo bugezweho bwo gutumanaho noneho akoresha n'uburyo bwo kujya guhura n'abaturage hanyuma ishyaka rye rikoresha abantu bagenda bavugana n'abandi ni uko yashoboze ni uko yashoboye kugeza n'ubu, eh, ibitekerezo bye ku banyamerika bariya ni ukuvuga rero ko urebye ibinyamakuru ntabwo byakoze akazi nk'uko byagomba kugakora ibyo byihaye gushyigikira umuntu bivuga uti uriya muntu ufite ibitekerezo bimeze kuriya uvuga amagambo atameshe tugomba kureba uburyo yatsindwa njye niko nabibonye niko Eh, ubwo re- mwabibonye ubwo rero ni ukuvuga ko ubwo amatora arangiye ibyo binyamakuru byagombye ure- ure- urebye kwisuzuma rikareba ko ukuntu akazi byagakoze ndabashimiye cyane hari bamwe batwandikiye hano ku rubuga rwacu rwa facebook no mu nyandiko zisanzwe za email bagira bati ntibyumvikana kuba madamu Hillary Clinton yatsindwa kandi perezida uriho w'ishyaka rye bwana Barack Obama ndetse n'ab'ishyaka rye bose baramwamamaje bakoresheje uburyo bwinshi cyane bushoboka ariko akanga agatsindwa bakagira bati ku mugabane wa Afurika ntibyashoboka bwana Musangamfura impinduka nk'iyi kuri- muri Afurika yashoboka muri bugenze bute murakoze impinduka nk'iyi muri afurika mu by'ukuri eh, koko hirari yari ashyigikiwe n'ibinyamakuru byose ndetse ugasanga ibyavugwaga ibyasakuzaga cyane byose byaravugaga ko ari we uzatsinda bityo nko muri afurika kuko biba bigaragara ko umuntu nk'uwo ari we uzatsinda kuko aba afite ingufu z'itangazamakuru eh, n'icyo umuntu yawe- n'ingufu za leta nazo aba ariho azikoresha ariko rero nanone amatora yo muri amerika uko yagenze nanone ni demokarasi itandukanye na demokarasi tumenyereye aho amajwi ya benshi ariyo avuga ahi- mbese avuga uwatsi- ariyo yemeza uwatsinze muri amerika iyo ibyo bikurikirwa- bikurikizwa hilary clinton ubu ngubu niwe uba waratorewe kuba perezida wa amerika ariko rero nanone muri amerika buriya buryo mwigeze gusobanura dutangira kino kiganiro bw'uko abahagarariye abandi amajwi y'abahagarariye abandi ni ukuvuga abantu batora mbese bakuru bakuru ko ayo majwi ariyo yemeza uzaba perezida wa repubulika ubwo buryo rero bwakoreshejwe koko nibwo bwatumye trump atsinda naho ubundi muri afurika ho iba byashobokaga yuko buri wese agira uburenganzira bwo gukora politiki akajya mu baturage aki- ak- akigisha eh, gahunda ze akereka icyo ashobora kuzanira rubanda rwanda akereka uko ashobora guteza igihugu cye imbere icyo gihe noneho buri muturage agafata ijambo mbese akagira ijambo mu kwimika mu gushyiraho uzamuyobora akurikije ibikorwa yamubwiye aza- azamugezaho ku buryo mbese bya bindi yabwiye umuturage natabikora umuturage azaba afite n'ahahera avuga ati warambeshye cyangwa se ibuvuga ntabwo aribyo dukeneye ahangaha buriya buryo rero muri afurika icyiza yenda mvuga kirimo n'uko muri amerika abantu barisanzura mu kwiyamamaza ka- bakigisha ibyo bashaka ni nk'uko nyine trump yigishaga amerika ibinyamakuru byose bimurwanya n'imiryango imiryango itafite aho ibogamiye nayo yagaragazaga ko itamwishimiye ariko kubera ko yari afite uburenganzira bwo kugira ngo avuge icyo ashaka yigishe icyo ashaka yarabukoreshejwe uburenganzira bwe nibwo bumuhaye eh, gutsinda akaba azaba perezida wa amerika muri iyi myaka ine iri imbere ni ukubera ko nyine yahabwa uburenganzira muri afurika tudashobora kubona bwa burenganzira mbese abategekesha igitugu baza bakaniga bakabuza abantu kwisanzura ntawigaragambya ndetse na nk'uyu mugenzi wacu bonifasi ari mu ishyaka ritemewe n'amategeko nyine bikaba bigaragaza ko nyine mu gihugu kitemera amashyaka ya politiki kitemera ko abantu bakora politiki kitemera ko abantu batavuga rumwe na- nacyo mbese n'ubutegetsi buriho birumvikana ko icyo gihugu nyine kiba kiri kure cyane ya demokarasi ibyo rero bikaba bidashoboka mu rwanda ni ngombwa ko yenda nka Trump turizera ko eh, ubwo buryo yakoresheje agakoresha uburenganzira bwa muntu bwo kugira ngo avuge icyo ashaka yigishe icyo ashaka turizera ko yenda azarebana hariya muri afurika bityo uwo muco na hari iwacu ukahaba bityo abashaka gukora politiki mu rwanda bakisanzura bakavuga icyo bashaka bakigisha icyo bashaka na kagame n'abambari be nabo bakigisha ibyo bashaka bityo rubanda ikazihitiramo abakwiye kuyiyobora ndabashimiye cyane bwana sikisiberi musangamfura ejo bundi ku wa kane nibwo mu izina rya leta y'u rwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga louise mushikiwabo avuga kuri aya matora yo muri amerika n'intsinzi ya bwana donald trump yagaragaje ko agira ati ni ngombwa ko abaturage iyo bavuze abayobozi abategetsi bumva ayo majwi y'abaturage twebwe nk'u rwanda nibaza n'abandi n'ibindi bihugu byinshi nge navugira u rwanda ko n'igihugu nicyo gihugu cyanjye eh, nabasha kuvugira ni uko ariya matora ya amerika adufitiye isomo eh, ry'uko abanyapolitiki bagomba gutega amatwi abaturage ibyo nicyo kintu gikomeye cyagaragaye muri ariya matora ushobora kuba umunyapolitike uka- ukajya mu kazi ugakorana n'abandi banyapolitike uka Eh, ariko ni ngombwa yuko dusubiza amaso hariya muri local government tukareba icyo abaturage bifuza ndumva ari ryo somo ah, twebwe nk'igihugu ndetse n'ibihugu byinshi ari ku mugabane wa afurika ari n'ahandi i- iyo abaturage bavuze baba bavuze Eh, ni ngombwa rero yuko ibyifuzo byabo icyo batekereza eh, ubuyobozi butagenda bwikorera ibindi ariko butabona yuko abaturage bashobora kuba bafite ikindi batekereza cyangwa iki- ibindi byifuzo bwana boniface wagirimana aya magambo ya minisitiri mushikiwabo mwe nk'umunyapolitiki uri aho mu rwanda mukurikije ibyavuye hano matora muri amerika n'iyi mpinduka yabaye ni amagambo mwakiye mute ni amagambo musobanura mute nk'umunyapolitiki bo ariya magambo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga louise mushikiwabo mu by'ukuri ni amagambo umuntu yumva ari hanze ni amagambo meza kuko yavugaga ko abatu- abayobozi bakwiye ku ari isomo abayobozi bakwiye gufata muri ariya matora ya amerika yo ku- kugenda bagatega amatwi abaturage bakamenya icyo bashaka noneho akaba ari icyo bakora Ah, ubyumvise gutyo wihuse ushobora kuvuga uti "Ah, mu rwanda rwose ibintu bimeze neza utari umunyarwanda ariko mu by'ukuri yari arimo sinzi niba byari tuvuga ko ah, guha isomo abanyafurika cyangwa isomo aba- aba- abanyarwanda kuko nibyo birimo biragoye kuko mu by'ukuri abaturage icyo bakeneye ntabwo ari amagambo asize umunyu n'urusenda y'abayobozi Ah, kuko mu by'ukuri nk'ibyo mushikiwa yavugaga nibyo ah, adashobora guha abanyarwanda mu rwanda hari ikibazo ko aba- aba- aba- abaturage ntabwo baterwa amatwi n'ibikorwa ntabwo bikorwa kuko abaturage bavuze ngo dukeneye ibi ahubwo bisa naho biba ikinyuranye ahubwo abayobozi bagashaka gukoresha abaturage ku ngufu icyo bo ba- bashaka ntabwo bakora icyo abaturage bifuza ahubwo bategeka icyo bashaka aricyo nyine mu by'ukuri eh, kivamo eh, igitugu kikavamo ku- guhutaza uburenganzira bw'abaturage ntibagire ijambo yaba nk'iryo somo mu by'ukuri uzize mushiki wabo yararifashe icyo kintu abanyarwanda bakora bashobora kukigiraho uruhare bagahabwa ijambo nibwira kuko ah, haramutse habaye amatora u- u rwanda rwabuze rutarigera rugira amatora habe n'umunsi n'umwe Eh, nibwira ko abategetsi bo mu rwanda nabo bagakura isomo kuko mu by'ukuri ibyo bakorera abaturage bitandukanye mu by'ukuri cyane n'ibyo abaturage bifuza iyaba mu rwanda hashobora kuba amatora nibwira ko nibwo abaturage bagahaye isomo ahubwo ubuyobozi bwo mu rwanda Ah, kuko mu by'ukuri ibi bisa naho byacuramye abayobozi bakoresha abaturage i- icyo ba- bo bashaka kibafitiye inyungu ariko ntabwo abaturage mu by'ukuri baba bafite ijambo kuvuga bati dukeneye ibi ngibi ibyo mwakadukoreye ntabwo inyungu zabo ari zo kijya imbere ahubwo abayobozi bakora ibibafitiye inyungu gusa ndabashimiye bwana twagirimana mbagarucyo gato porofeseri higiro ko tunasoza rwose ikiganiro nk'iki iyo ngikoze ndagira nti abanyafurika abayobozi n'abaturage mu karere k'ibiyaga bigari icyo bakwigira kuri amerika cyangwa se icyo batakwigiraho ni iki porofeseri higiro iterambere na mbere ni demokarasi kubera iki kubera ko kugira ngo amatora abe ni uko hagomba kuba hariho amashyaka hakaba hariho n'abantu batanga ibitekerezo byabo babinyujije mu mashyaka no mu no mu binyamakuru Eh, abaturage bavuze eh, abantu bose ni aba- ari abatsinze ari abatsinzwe bakavuga bati abaturage bavuze akaba ariyo mpamvu wabonye perezida obama na perezida watowe trump bahura bakaganira iby'amatora byararangiye ibyavuyemo nibyo bigomba gukurikizwa iryo ni isomo rikomeye muri afurika rero ubundi uko bigenda haba amatora nyine amatora ashishitse eh, amashyaka hakaba amashyaka y'udukingirizo ibinyamakuru ibinyamakuru bigakoreshwa n'ubutegetsi noneho n'amatora eh, umuntu ntanatore n'icyo ashaka umuntu ntashobore no ku- kujya mu ishyaka ashaka ahubwo akaba yategekwa kujya mu ishyaka cyangwa gushyigikira ishyaka iri n'iri ibyo rero nuza urebye muri afurika isomo twavanamo cyane cyane muri kuri ku byabaye muri amerika ni uko demokarasi muri muri afurika iracyari kure isomo rikomeye ni uko bakwemera ko ah, abaturage bagira ijambo ndabashimiye cyane porofeseri higiro bwana musangamfura mwe hari isomo riri kuri amatora muri amerika cyangwa se hari icyo umuntu yakwirinda icyo mbona navuga cy'isomo rikomeye nyine ni ni ukunganira mugenzi wanjye higiro ibyo amaze kuvuga kureka abaturage bakishyira bakizana bakaba aribo bahitamo icyo bashaka kikaba ari cyo kijya imbere icyo kintu muri afurika nta gihari muri afurika hari n'aho hagiye haba amatora amatora yamara kurangira abasirikare bagafata ubutegetsi nko mu misiri byarabaye ejo bundi baravuga bati abatoye ibyo batoye ntabwo tubishaka abasirikare bafata leta bishyiraho indi leta ubu ngubu niko bimeze ikindi kibazo ni uguhererekanya mbese ni ukumva ko ugiye ku butegetsi atabugiyeho ubuziraherezo akumva ko afite igihe ahawe n'amategeko y'igihugu cya gihe ahawe n'amategeko y'igihugu cyarangira akajya ku ruhande hagakomeza abandi aho kugira ngo agira rya rya tegeko nshinga arigire kame nkabyinane arihindagura uko ashaka remere nk'umwenda yambaye ku buryo uko agenda ahinduka uwo mwenda agenda awuhindura uko ashaka E, icyo ni ikintu gikomeye cyane e, kigomba rwose kurwanywa kiri muri afurika kibabaje cyane kiri mu bihugu byacu kiri no mu gihugu cyacu mu rwanda ndetse no mu karere ku buryo mbese abantu bamenya icyo kintu cy'uko ubutegetsi e, uko itegeko nshinga ributeganya ariko bugomba kubahirizwa kandi ibigenwa n'itegeko nshinga bikubahirizwa gutyo ndabashimiye cyane namwe bwana twagiyimana bonifasi mwanzure muri make cyane isomo mu by'ukuri twagakwiye gukura kuri biriya byo muri amerika ah, nka nka afurika ni uko dukwiye kumenya ko ubutegetsi ah, ni ubutegetsi duha abayobozi bagomba guhabwa n'abaturage ntabwo ari ubutegetsi bagomba kwiha ikindi ni uko abategetsi ba afurika cyangwa abayobozi ba afurika eh, bagomba kumva ko umuco wo kujya impaka ah, no kutabona ibintu kimwe bitagomba kwitwa i- igicumuro ngo byitwe eh, kudakunda igihugu cyangwa kugambanira igihugu nk'uko biba inangaha mu rwanda ikindi ni uko mu by'ukuri isomo twakuramo ni uko amatora ah, bisobanuye eh, guha abaturage uburenganzira bakaba bashobora guhitamo uyu cyangwa uriya mu by'ukuri rero icyo kintu ni ikintu mu by'ukuri abanyafurika basonzeye basabye igihe kirekire ugisabye agakomwa ku munwa ntabashe kuvuga ariko mu by'ukuri ntabwo ushobora kuvuga amatora mu gihugu runaka mu gihe abaturage badashobora no kuvuga icyo batekereza muri icyo gihugu uvuze icyo atekereza yitwa umwanzi w'igihugu ntushobora kuvuga ngo hari amatora mu gihe abakandida bo mu mashyaka atandukanye bashobora kujya impaka ku bibazo abaturage bafite ngo bajye impaka noneho mu by'ukuri abaturage bihitiremo umwe muri abo banyapolitiki ufite gahunda zo kubavana mu bibazo barimo bivuga ko mu by'ukuri ni isomo nyafurika dukwiye gukura muri aya matora muri amerika cyane cyane ku rwanda mu by'ukuri ho bikaba ari akarusho kuko birakomeye cyane kuko mu gihugu kitabamo impaka aho umuturage atemerewe kuvuga kitagenda neza aho nta muturage wemerewe kujya mu ishyaka ashaka aho nta muturage wemerewe kujya nta sosiyete sivire yemerewe gukora mu by'ukuri ni amasomo menshi umuntu yakora mu bintu byo muri amerika ariko nibwira kuko uburenganzira burahanirwa bizagira bikemura ndabashimiye cyane bwana twagirimana boniface umunyapolitiki ari mu rwanda ndabashimiye bwana sixiberi musangamfura ni umunyapolitiki nawe uri mu gihugu cya finland mu burayi namwe porofesori jean marie vianney higiro hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndabashimiye ku bisobanuro n'isesengura mutanze ku bijyanye n'aya matora yabaye muri leta zunze ubumwe za amerika namwe abatwumvise aho muri hose ndabashimiye hano i washington ku ijwi ry'amerika mwari kumwe nanjye etienne karekezi